Eni Radio es Villa América. radiyo ijwi ry'amerika isamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti duteramanye muri kumwe na fideni yongabo umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri uganda n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi ons batangaje ko ikiza ca ebola kirangiye muri uganda inyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri gusa hari bamwe yasigiye ibikomere hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro ageze mu bende arapfa mbo hageze aho haba hakurikiyeho umwuzukuru wanjye wari ufite umugore umugore nawe arapfa hakurikiraho n'ubundi umwuzukuru wanjye umugabo w'uwo mugore nawe arapfa
uyu ni umusaza samudekezi w'imudende hano muri leta zunze ubumwe za amerika abavoka ba perezida joe biden batoye izindi mpapuro z'amabanga y'igihugu ahandi hantu hatandukanye n'ahambere muri mari abasirikare ba leta cumi na bane biciwe mu bitero by'intagondwa abashikiranganji b'imigenderanire b'ubufaransa n'ubudagi bari mu rugendo muri etiyopiya mu ntumbero yo gushyigikira amasezerano y'amahoro dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi hano muri leta zunze ubumwe za amerika abavoka ba perezida joe biden batoye izindi mpapuro z'amabanga y'igihugu ahandi hantu hatandukanye n'ahambere inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
muri iki cyumweru abunganira biden mu mategeko batangaje ko babonye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize impapuro za mbere zo mu gihe yari visi perezida wa barack obama bazitahuye barimo batunganya ibiro biri washington biden yakoreragamo nyuma ya manda ye ya visi perezida yarangije mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi na mbere y'uko aba umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bakomeje gushakisha niba haba hari ahandi hantu haba hari izindi mpapuro zaba zirimo amabanga y'igihugu ni gutyo batangaje uyu munsi ko babonye izindi koko kandi ahandi hantu hatandukanye n'ahambere ntibavuga ibizirimo ariko minisiteri y'ubutabera irimo irasuzuma iza mbere naho umukuru wa komite y'abadepite igenzura inzego z'ubutasi ni umurepubulikani yasabye ko izi nzego nazo ubwazo zisuzuma kugira ngo zirebe niba izi mpapuro z'amabanga y'igihugu ziba ziri ahantu hatemewe n'amategeko zaragize ingaruka ku mutekano wa leta zunze ubumwe za amerika iza biden zirashyira minisiteri y'ubucamanza hagati nk'ururimi koko rero iyi minisiteri irimo irasuzuma niba izatwara donald trump mu nkiko kubera amabanga y'igihugu nawe abagenzacyaha batahuye iwe mu rugo yaravuye ku butegetsi abanyapolitiki b'abarepubulikani barimo barazamura amajwi cyane bayisaba no kugeza mu butabera ikibazo cy'impapuro za perezida joe biden
urakoze tomasi kuri iyo nkuru muri mari abasirikare ba leta cumi na bane biciwe mu bitero by'intagondwa inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu tomasi kamirindi umuvugizi w'ingabo za mari koronel Suleiman dembere mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko abasirikare babo baguye mu bice bibiri bitandukanye ariko bisa neza neza kandi byabereye icyarimwe hagati no hagati mu gihugu imodoka zabo zari zitwaye abasirikare zabanje gukandagira imitego y'ibisasu biraziturikana hakurikiyeho imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'intagondwa zari zabateze ibyo bico abasirikare cumi na bane ba leta babiguyemo abandi cumi na babiri barakomereka ku rundi ruhande koronel dembere avuga ko bishe abaterabwoba barenga mirongo itatu muri iyo mirwano mari ni kimwe mu bihugu by'akarere ka sahel bihora mu ntambara n'imitwe ishamikiye kuri al qaida n'umutwe wa leta ya kisilamu intambara zimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi
tukiri muri afurika abashikiranganji b'imigenderanire y'ubufaransa n'ubudagi bari mu rugendo muri etiyopiya mu ntumbero yo gushyigikira amasezerano y'amahoro dusure kandi dutega amatwi Thomas Kamirindi umufaransa-kazi Catherine Corona unafite mu nshingano ze ibirebana n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi na mugenzi we w'ubudage madame Annalena Baerbock bageze adisa beba none bazahamara iminsi ibiri bakihagera bagiranye inama zitandukanye na minisitiri w'intebe abiy ahmed na perezida wa repubulika ya etiyopiya umutegarugori salewok zewede bagomba kandi kuganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'uw'ubutabera ba etiyopiya abayobozi b'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ariko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa dukesha iyi nkuru ntigisobanura niba bazahura n'abayobozi b'intara ya tigreya madamu korona yanditse kuri twitter ko uruzinduko rwabo rugamije gukubita ingabo mu bitugu urugendo rw'amahoro hagati ya guverinoma ya etiyopiya n'inyeshyamba za tigreya rwatangiranye n'amasezerano yo guhagarika imirwano impande zombi zashyizeho umukono mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize nyuma y'intambara yari imaze imyaka ibiri naho madamu berbok nawe akoresheje twitter avuga ko bashaka gukomeza guha intege ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'uburayi
tugushimire thomas umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani fumio kishida ari mu rugendo mu bihugu byose indwi bya mbere bitunze ku isi g7 g7 ariyo g7 mu rurimi rw'igifaransa kimwe mu bimugenza harimwo kurondera uburyo bwo guhangana n'ingufu z'igisirikare z'ubushinwa ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde kishida yabanje mu bufaransa ku wa mbere w'iki cyumweru ejo bundi ku wa kabiri yari mu butaliyani no mu bwongereza uyu munsi yageze muri canada ejo ku wa gatanu azaza hano i washington dc kuganira na perezida joe biden i londres minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak na mugenzi we kishida basinye amasezerano y'ubutabarane yemerera ingabo za buri gihugu gukorera ku butaka bw'ikindi naho mbere y'uko agera hano i washington ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ab'ingabo b'ibihugu byombi bari mu nama ejo mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika bujuje amasezerano yo gukaza ubufatanye bwa gisirikare burimo ikoranabuhanga n'umutekano wo mu kirere no mu ijuru byose bigamije guhangana n'ingufu z'igisirikare cy'ubushinwa mu nyanja iri hagati yabwo n'ubuyapani no mu nyanja ihuza ubushinwa na tayiwani muri urwo rwego ubuyapani bwavuye kuri politiki ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yo kutivanga mu bibazo bya gisirikare by'isi bityo mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize guverinoma ya kishida yemeje umugambi mushya wo kuvugurura ingabo z'igihugu inzego z'iperereza n'iz'umutekano wo mu ikoranabuhanga uteganya gukuba kabiri ingengo y'imari ya gisirikari guhera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi no kugura intwaro zo kurwanisha mu kirere ivuga ko misila isanganywe zo kwirengera zishobora guhanura indege gusa zidahagije ugereranije n'ubushobozi bw'ubushinwa na koreya ya ruguru bombi baturanye n'ubuyapani ubuyapani rero bwafashe icyemezo ko guhera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu buzaba bwarangije gutunga misile zirasa kure cyane ku buryo zishobora gukubita ku butaka bw'ubushinwa
radiyo by'amerika i washington dc aya makuru yose agezwe ko hirya no hino muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu komu aderese yacu yutube instagram na facebook no kuri voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amashyirahamwe atandukanye mu buseruko bwa kongo avuga ko ingabo z'umuryango wa afurika mu buseruko eac zikwiye kugarukana umutekano mu maguru masha canke ngo zigasubira mu bihugu vyazo ivyo vyatangarijwe mu kiganiro amashyirahamwe yagiranye n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane mu gisagara ca goma n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika shukrani bakomera ari goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kiganiro bamwe mu bayobozi b'iyo miryango bagiranye n'itangazamakuru bavuze ko batabona akamaro k'ingabo za afurika y'uburasirazuba yase zimaze amezi arenga ane ziri mu mujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru izo ngabo zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa kongo ndetse no kurwanya imitwe yose yitwaje intwari ikorera mu ntara za kivu ya ruguru na ituri zikomeje kuyoborwa n'igisirikare kubera impamvu z'umutekano muke wabaye ikibazo cy'ingutu ku baturage ibibazo nyamukuru bibiri byabajijwe bwana espoir aspirine ukuriye umuryango wa luca muri kivu ya ruguru yabajijwe kuba ntacyo abona ingabo za yase zimaze kugeza ku banyekongo ingabo za afurika y'iburasirazuba zagera hano muri kivu ya ruguru zivuga ko zije gufatanya na frdc mu guhashya makumyabiri na gatatu nta musaruro turabona ahubwo tubona ko baje kongera imbaraga umwanzi w'igihugu ari we muventura umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce twose tw'intara y'ikivu ya ruguru yewe ntitubona na gato icyo ingabo za yase zitumariye kuko kuva zagera inaha ngaha ntizigeze zijya ku ntambara kandi nyamara baje muri misiyo yo gufasha FRDC mu guhashya umwanzi ari wa makumyabiri na gatatu ubwo yabajijwe ku cyo bari bukore mu kwerekana ukuri kw'ibyo basaba uyu yasubije ko ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase zihawe iminsi itatu gusa mu kuba ziboneye umuti ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa kongo cyangwa zigasubira mu bihugu byazo umwe muri iyo miti ni ukurwanya imitwe yose yitwaje intwaro irwanya leta ya kongo irimo emu makumyabiri na gatatu ikomeje gutsimbarara ku birindiro byayo muri teritwari ya rucuru gahunda za yasi zatangiye kuza muri kongo ntitwigeze na rimwe twemeranya na leta yacu ahubwo twebwe twemera frdc nk'igisirikare cyacu cyarahiriye kuturinda niyo mpamvu dusaba guverineri ndetse na leta ya kongo muri rusange kwirukana izo ngabo ko ntacyo zitumariye habe na gato nimba ibyo bidashobotse dukeneye kubona ingabo za yase zijyana na frdc ku rugamba bakarangiza imitwe nka emu makumyabiri na gatatu adf kodeko mayi mayi ndetse n'indi mitwe bitari nk'ibyo rero guhera ku wa mbere ibintu birahinduka tubajya mu myigaragambyo ku rwego rwo hejuru kandi twabiteguye neza cyane rwose iyi myigaragambyo ni mu rwego rwo gusaba ingabo za yase gusubira iyo zavuye frdc igakomeza kurwana urugamba muhindo bodwe umunyamuryango wambuka kongo muri teritwari ya beni wari witabiriye ubwo butumire yavuze ko nta nshingano z'ingabo za yase mu burasirazuba bwa kongo zitarasobanuka neza ku banyekongo twagerageje gushaka icyo ingabo za yase zimaze twarakibuze nta na kimwe kigaragara bashaka kugabanya mukungu yacu kabiri ariko ntibazabigeraho na rimwe twebwe nk'abakongomani ntitwabemerera turimo gusaba yase yisubirira iwabo kuko twebwe turarambiwe turambiwe imikino irimo gukinwa hano mu burasirazuba abasore bose b'abakongomani tugomba kwirwanaho tugahashya umwanzi ibyo duteganya gukora bizatuma bo ubwabo bivana ku butaka bwa kongo moise hangi w'umuryango luca umwe mu iharanira impinduka muri kongo yunze muri agira ati ubu ngubu yase nta mahitamo dushobora kuyiha ariko kuri ubu ngubu ibintu ni bibiri bakajya ku rugamba cyangwa bagataha ntabwo badufite kuko twizeye ko icyo tubabwiye uyu munsi izuba riva ariko kuri kw'ibintu ntabwo umunyasudani y'epfo ari bunanirwe ibibazo byamuzengereje iwabo ni uko ngo aze kumarira agahinda ke muri repubulika demokarasi ya kongo ibyo ntibishoboka kandi turabyanze nibadakora ibyo tubasaba natwe ubwo turaza gukoresha imbaraga zose uko zaba zishoboka kuri iyi nshuro aya mashyirahamwe arashinja ingabo za yase kuba nazo zaba zigirana umubano n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu kugeza n'ubu leta ya kongo ishimangira kuhabwa ibikoresho na leta y'u rwanda ibi birimo kuba mu gihe ibihugu bitandukanye bikomeje kongera ingufu mu kohereza ingabo zabyo mu burasirazuba bwa kongo kinshasa muri ibyo bihugu harimo na sudani y'epfo nayo yohereje ingabo zigera kuri magana arindwi mirongo itanu muri kongo kuri bamwe mu bakongomani izo ngabo za sudani y'epfo ntizikenewe abayoboye iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu munsi bavuze ko imyigaragambyo iteganijwe ku wa mbere utaha aho izi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu zatangaje ko nta muntu ushobora guhagarika imyigaragambyo izabera mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo aho nyiragongo ni ahari inkambi y'abanyekongo bahunze imirwano hagati ya frdc na makumyabiri na gatatu muri teritwari ya rucuru kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
urakoze shukurani bakomera kuri iyo nkuru mu burundi ishyirahamwe pasemi ihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama utangaza ko leta y'uburundi yasigiye murantunga rutangaza ko rivuga ko uwo mwaka wasigiye leta y'u Burundi wasize ifitiye ideni ry'amafaranga atari make amabanki ari mu gihugu ibyo rero kuri iyi nkuru reka dutege amatwi roje wirikaneza uko umwaka utashe ishyirahamwe paseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama ryama rishirahabona umwihwezo w'umwaka urangiye ku bijanye n'igisata c'ubutunzi hamwe n'intwari ibereye cane cane n'umwaka uba utanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iryo shirahamwe ryemeza ko warangiye uburundi buri mu ngorane nyinshi z'ubutunzi ritanga uturorero tw'ibibazo vy'amafaranga y'agaciro ataboneka ubukene bw'ibitoro ibura ry'ibitabo vy'inzira ibikorwa vy'iterambere n'inyubako za leta bitakozwe kubera ubukene bw'uburyo rivuga kandi ko guteza imbere amasoko ntanganguvu bitashobotse igisata c'uburimyi cazingamye kandi leta yavuze ko ari kigiye gushiramo inguvu kandi ko ibiciro vy'ibintu vyose vyakomeje kuduga ku masoko ku vyerekeye ibiciro umukuru wa parseme faustin ndikumana yemeza ko urugero rwa mirongo ibiri na gatandatu vyaduze ko rwaheruka kwibonekeza mu myaka ya mirongo icenda mu gihe igihugu c'uburundi cari mu bihano vya mbargo faustin ndikumana umukuru wa parseme bijanye n'ibiciro inflation byarabaye umurengera birashika mirongo ibiri na gatandatu ku ijana inflation ya mirongo ibiri na gatandatu ku ijana twayiheruka muri yambara bwo mirongo icenda na gatandatu na perezida evariste ndayishimiye arazi ko ibiciro vyabaye umurengera mu gihugu ciwe ikibazo yahigarutseko mu ntangamarara mu kiganiro yahamenyesha amakuru n'abanyagihugu kuwa mirongo itatu na rimwe kwa cumi na kabiri guheze mu ntara ya kirundo mu buraruko nk'uko yama kuva aja mu mabanga mu bibiri na mirongo ibiri yasubiye kudoma urutoke kubashorera umwimbu mu bihugu bibanyi ati ntimurire mundaba nama navuze ntimunyumve abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe ejo azoba ashonje murazi bimaze iminsi iri bavuga ngo ibintu birazimvye abantu bashora ibiharage hanze bashora umwimbu hanze duguma tusemerera dusemerera uno munsi nza numva ngo ibintu birazimvye none hamwe mwabijana hanze genda mubigure none iyo mwabijanye turazi ngo intebe aribwibwirwa n'amaso gutukura ngo wankakumbira nyoko ukumvira ijeri hajya tubahanura mushaka mubavyumviriza ariko muri parseme bemeza ko n'amadeni ya leta leta yo mu gihugu hagati ari umurengera hatavuzwa yo hanze aramaze kwababa imiliyaridi ibihumbi bitatu ibitari bwigere biba ibijanye n'amafaranga dukoresha anretema amadeni yariyongere cyane mu gihugu hagati ariko arakikira imiliyaridi ibihumbi bitatu tabuze ibyo hanze ibijanye n'amashirahamwe ya leta rodresema za service publique biracagoyagoya kurwanya igiturire navyo nyene ntibirafata intumbero usuma guma buvugwa mugabo se barundi avuga ko intumbero yihaye yo kurwanya ibiturire n'imikenyuro yafashe bihagije akongera ko ko gufunga abantu bagirizwa ibiturire bamaze gutanga ivyo banyonoye atari wo muti abanyonyeza itunga ry'igihugu nabo nyene hariho abo amahera bari bivye twaguze tuza turayagarura n'ubu turacabandanya kuko twarabonye baguma bazana n'amahera yandi yo kwiba hariho ubwenge bwo kwiba twasanze bwinshi cane bakoresha mugabo twaramaze kububona nk'ingene biba ya mahera mva makungu nta n'umwe ari gupfa bimenye ivyo ari vyo mugabo natwe twarapferereje gushikaho dutora ingene bayiba ubu nayo nyine turiko turayishutse wavuze wese ko yarose amahera mva makungu agiye kuzana ibidandazwa hanze ntabizane ateza kubizana kuko ayo mahera aranditswe twarabonye n'abandi banyegeza amahera mu mazu yabo ni ukunyikiza itunga ry'igihugu umukuru w'igihugu c'u Burundi ku itariki ya nyuma y'umwaka uheze yabwiye abarundi n'abakungu ko ariko arakora cane yigisha indongozi azumvisha ko kizira kikaziririzwa kwitiranya itunga ry'igihugu n'iryabo avuga ko hari abategetsi batari bake bari baramunzwe n'ingeso yo gufata ivy'igihugu nka rwabo bwite mugabo ndikumana atwara parsem asanga iyi mvugo ikwiye guhinduka kubera naho perezida neva amaze imyaka ibiri ku ntebe y'umukuru w'igihugu umugambwe sndefdd umaze imyaka hafi cumi n'umunani ku butegetsi muri iyo higera kuri itandatu akaba yari ayimaze ari umunyamabanga mukuru wawo umugambi uri ku butegetsi ni wa wundi wahindutse uwatwara igihugu iratwigendera ubutwara ubu yatwara umugambi uri ku butegetsi ibinanati bahindura ibintu babone ko hari ibintu bitakunda bitagenze neza jesu mbona yuko binakenewe kuza baranavuga bavuga bavuga ni ugufata ingingo zibaraba none uvuze uti uyu muguzi atunga kanaka abo bari amadovize nyimba ari umugo muri perezidanse sinzi berbe abo mwira ngo bari etranje uwo muguzi atunga ariko arabikora icyo kintu cyo gushaka badepasa mu muguzi atunga sico abavuga ko bari prive abo twahaye kuducungira ubutunzi bwa leta nabo ba leta nyene umuziki wa leta batambira kuri bawuhindura umukuru wa parsema ahamagarira leta gushyiraho icyerekezo kimwe nk'ihangiro ryo kugera ku iterambere abantu bose bakorera ko aho kubona umutegetsi kanaka abyuka atangaza ikintu ubundi bwaca agatangaza ikindi rihamagarira kandi abategetsi gushyiraho icyuka gituma abagwizatunga bazana imitahe mu burundi no guteza imbere igisata cya ba mukerarugendo nk'uko bikorwa mu bindi bihugu by'akarere hejuru byo kurwanya bikomeye ba kaboko eroge buri kaneza ijwi rya amerika
mu kiganiro muri sanga cejo ku munsi wa gatanu reka tubaze mugenzi wacu frederic ngundikije atubwire ibyo azovuga ko eh, ibyo azoshimikira ko mu kiganiro ciwe cejo uh, frederic Eh, urakoze fidele ejo ku munsi wa gatanu turafise umutumire yanonosoye ibibazo bijanye n'umutekano ku isi uyo mutumire azovuga hanini ku twigoro tw'amahoro two kugarukana umutekano mu buseruko bwa kongo hamwe n'ibiriko birakorwa kugira ngo uyu mugambi uriko ukurikiranwa n'ibihugu byo muri afurika mu buseruko eka ndetse n'amakungu ushikwe ko mu buryo bwihutirwa aho rero turatumiye fidele abafise ibyo baterera n'ibibazo ibibazo batangwa
murakoze bakoze nawe radiyo ijwi rya amerika i washington dc inyuma y'imyaka irenga ibiri abanyagihugu bahuye n'imyuzure muri zone ya gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi hanyuma baga- bakimurirwa ahahoze hitwa sobel kuva ico gihe eh, babandanya kubaho mu buzima bugoye cane basaba leta n'abandi bashoboye kubafasha kubaha ibifungurwa n'ivyo bifuka mbere bakanabasubiza mu vyabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika thierry ndayishimiye ibyabo bifuza gusubiramwo biri muri zone gatumba komine ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi aho n'ahantu bakunze kwibasirwa n'imyuzure y'amazi iyo myuzure bahunze yatewe na tanganyika hamwe n'uruzi rusizi yatesheje izabo abantu baharugwa mu bihumbi abo banyagihugu basigura ko batakironka ibya nkenerwa bya buri munsi muri site sobere inzara niyo igomba kutwiyica ntitukironka n'ivyo kurya umuntu asigaye nayumva ikizunguzungu singiraho nronderera n'abagenzi nyine twese tubayeho nabi nk'aha muri site nta na hamwe twirukira ngo umuntu agende kurondera nta hantu turi ntihameze neza nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara tubangamiwe ni- n'inyota tubangamiwe ni- no kubura ubugi- uburaro bwiza ukuntu twambara ntibimeze neza nta gasabune ntaki kuvu- ku nk'iyo y'umuntu ingwara imufashe abo bateshejwe izabo bavuga kandi ko n'amahema babamwo yamaze kubasazira ko aho usanga yaratabaguritse ibishobora kubatera indwara zinyuranye kubera imvura n'ugukanya nta n'imisegetera dufise umva imibu ni myinshi malariya zagwiriye bivanye imibu n'inzara umva ibyo byose birafatanye dufise ubuzima bubi cyane hano hantu hari amahema twavuga ko adakwiye kandi anakwiye arava cyane iyo imvura iguye twamaca duhagarara nta muntu aryama iyo imvura iguye mu gihe rero muri iyo site usanga abagize umuryango baba mu ihema imwe kandi ari ntoya cyane basigura ko ingaruka mba ari nyinshi cyane ku bigeme urabona nk'izi hema hari igihe uba ufise nk'umuryango abantu cumi ukajya usanga aba wese bakoraniye mu kazu kamwe hari aho usanga uba ufise umukobwa akutse cyabura n'umusore akutse nyine wumva bojyama hamwe wumva byokunda ntibikunda imwe mu- mu ngaruka zo kuba mu buzima bw'ubuhema butonyi bw'amana n'abahungu n'abakobwa inda kweri ni nyinshi baratwara inda ku bwinshi bivanye n'uko muba mu- muryamana n'abana kandi bakuze baciye ubwenge Mba ica- ico ingorane iguma igaruka ya ngaruka nyene yo kuba turi mu buzima nk'ubu twasaba ko bakadukorera rurya rusizi banza kudukorera rurya rusizi bagaca baza bakadusubiza mu zacu abatagikunda ko basubira mu zabo bari ku mushasha bakaraba aho bobashira nabo ba- abiku- abakunda nabo bakabafasha nabo bagasubira mu zabo ijwi ry'amerika ryavuganye na tasiye sibomana arongoye umugambi w'abadasigana iprona utemewe na leta y'u Burundi mu byo uharanira harimo n'agateka ka zina muntu icyo abona kiraje ishinga ni uburaro bw'abateshejwe ibyabo barakenera aho barara heza ibifungurwa barakenera gusubizwa mu zabo badakebye kubera uko bateba niko bagira ingorane nyinshi ziturutse ku buhungiro n'amabi yose baja- bijanye muri make rero abo bantu barakenera gufashwa ikintu gihambaye cyane bakeneye ni aho baba hashobora kuba hagutse urabona nk'umuryango urimo abana ugasanga baryamana n'ababyeyi n'ingorane zikomeye cyane Tasiye Sibomana anavuga ko hamwe atagikozwe ku miryango iba muri iyo site ari igihombo ku gihugu n'imiryango iba muri iyo site ahasaba leta gufata mu minwe ico kibazo umuti ukaboneka mu gihe ca vuba n'uruhombo runini ku gihugu ku babyeyi n'imiryango indero y'abana ikibagora kuko abamaze gutwara ibyatsi by'inshushu kubera ku bana begeranye babona ibyo batahora babona batari bwagere kubona ari abana b'abahungu cyangwa abigeme bakiri bato leta yari ikwiye gufata icyo kibazo nka mpamvu kugira ngo yaba ingene yobasubize mu zabo ibyo nabyo bisaba ko baraba neza ingene bategura aho uruzi rusizi ruca abo bahuye n'ibyago by'imyuzurire yo muri zone gatumba bateranirijwe muri iyo site sobere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri basaba kandi ko hokorwa ibishoboka byose kugira ngo basubizwe mu byabo ku bwabo muri iyi myaka irenga ibiri bamaze bavanywe mu matongo yabo amazi yamaze gukama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abatujwe muri iyo site abashiriye imfashanyo ico gihe yabijeje ko leta iriko iriga inyishu ibereye kuri abo ariko gushika n'ubu baracarindiriye icokorwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali urakoze tiyerive ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri uganda n'ishyirahamwe oms batangaje ko umugera wa ebola warangiye muri uganda ignatius bahizi umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika yari i mubende aho ico kiza catanguriye ejo yaganiye n'abarokotse ebola uwa mbere ni umusaza sam ndekezi hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro ageze mu bende arapfa
mu ivuriro rya mubende ariko se mwari muzi icyo arwaye ntabwo twatubizi mbo hageze aho habakurikiyeho umwuzukuru wanjye wari ufite umugore umugore nawe arapfa yaguye mitiyana mbo hakurikiraho n'ubundi umwuzukuru wanjye umugabo w'uwo mugore nawe arapfa ubu niho batangiye kuvuga ngo bora niyo yabafashe mbo hakurikiraho undi muhungu nawe umuhungu wanjye mukuru nawe arapfa yaguye madutu mbo haza haza gupfa undi muhungu
nawe ni umuhungu wawe eh we yaguye kampara bazana umurambo eh ubwo yari afite umugore nawe abyara umwana udashitse bamuhamba ntebe hakurikiyeho undi mukazana wanjye nawe yari afite inda muri rusange wapfishije abantu bangahe mu muryango wawe umunani wapfishije abantu umunani mu muryango wawe hasigaye umwana uyu umwe bwana ndekezi samuel nk'uko mwumva yapfishije abantu umunani mu muryango we bamwe ari abana be abandi ari abakazana n'abuzukuru ndumva ko ari umwe mu bantu cyangwa ashobora kuba ari umuntu wagizweho ingaruka cyane cyane kuruta abandi n'iki cyorezo cya ebola none bwana ndekezi kubona uyu munsi leta ya uganda n'ikigo gishinzwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko ebola yashize burundu muri uganda wabyakiriye gute nabyakiriye neza ko itakirimo ubu nabyakiriye neza
hari n'uyu umwe mu barokotse iki cyorezo cya ebola kirimo gusezererwa uno munsi muri iki gihugu nawe agiye kutubwira ukuntu yakirokotse n'ukuntu byamugendeye igihe yari arwaye wowe witwa nde nitwa teogene sezibera bwana teogene amakuru yanyu amakuru yacu izaho turi ni meza ariko mu minsi yashize twari tumeze nabi bitewe n'iriya ndwara buriya iyo ndwara ahantu nayikuye ubona umukire nakoreraga yarayirwaye ajya gupfa apfuye yashyize icyumweru nanjye numve merewe nabi nifuza hano hafi muno mu kirwanyi njya marayo iminsi itatu iminsi itatu yashize ndi kumva nta n'icyo ndi kwiyongeramo ndi kwa muganga ndabona byimusaho rero mutubabarire iyi nkuru ntishoboye kuyirangiza ariko mu makuru yacu ari imbere mushobora kuyumva yose ubwayo inshuti rero duteze amatwi aha niyo turangirije ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya mubandanye mudukurikirana mukurikirana radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurindira muri ibihe byiza